ఇది నిజ్మి ጃሜሪክ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije inshuti mu duteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo twebwe iyo tuzanye inka hano mu isoko ikabura abaguzi kubera abaguzi babaye bakeya mu gihe wowe w'umuturage wayizanye biye ngombwa ko ugiye kuyisubiza imuhira uyisorera ibihumbi bibiri n'atanu kandi utayigurisha uyu ni umwe mu borozi n'abacuruzi bashorera ivyabo mu masoko ya nyamasheke mu burengero bw'u rwanda bidogera amatagisi batangishwa ku bidandazwa baba batagurishije tubafitiye n'ayandi makuru ku rubanza rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amatagisi n'amakori n'abanyamitahe n'ikigo ptc mu rwanda rwahagaritswe rugitangura tubafitiye n'inkuru ku barimyi b'inyanya bo mu makomine agize intara ya cibitoke mu burundi intara yimbukamwo cane ico giterwa batagira aho bashorera umwimbu wabo hamwe no ku mutambukanyi wa boniface twagira imana rehema uwimana yagiye gutabaza mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiro vy'umushikizamanza mu rwanda rib kugira ngo bamufashe kurondera umugabo wiwe nyamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twateguriwe kandi tugira dushikizwe na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana waramutse Aloyes
baramutse Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi abantu batandatu bo mu mareta atatu gushika ubu nibo bamaze kumenyekana ko bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi ciswe Michael cateye amareta yo mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika na cane cane leta ya Florida ivyo vyashikirijwe n'abategetsi ba Amerika ejo ku musi wa kane igihuhusi Michael nico kibaye gikomeye giciye muri ako karere kandi ni ca gatatu gikomeye giteye leta z'umwe za Amerika kigasambura n'ibitari bike buramatari wa leta ya Florida Rick Scott asaba abanyagihugu biwe kuguma mu mihana yabo kugira bashobore gufashwa neza Perezida Donald Trump yavuze ko atekanya kugendera ibice byasinzikaye mu maguru mashya igihuhusi Michael caranasambuye kandi bitari bike mu burengero bwa Cuba hamwe no muri Amerika yo hagati imbere ko gishika muri leta z'umwe za Amerika abantu bashika kuri cumi na batatu nibo bavuga ko bafuye muri Salvador Honduras hamwe na Nicaragua abapfa kandi n'abantu bashika kuri cumi n'umwe batowe ibiziga vyasheshwe n'uruzi rwuzuye rurarenga inkombe ni mu busoriko bw'ubuganda hari ejo ku munsi wa kane ayo makuru agashikirizwa na leta ya uganda mu gisagara ca burakai si bukalasi murambabarira ni muri distrikte ya bududa niho iyo mvura bavuga yuko yaguye ari nyinshi umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare croix rouge ritangaza ko hitezwe iyindi mvura nyinshi muri ako karere kandi abanyagihugu barahunze ingo zabo distrikte ya bududa iri munsi y'umusozi ergone ugabura uganda na kenya kandi ngo hama habangamiwe no kubomoka kw'imisozi abantu bashika kwijana nibo bafuye baguweko n'umusozi muri iyo distrikte ya bududa mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nayo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri imitumba itatu yose yarasambutse muri afurika kandi umurwi ujejwe amatora muri kameruni uvuga ko wakiriye inzandiko mirongo ibiri na zitanu zatanzwe n'abakandida hamwe n'abitavye amatora basaba ko ayo matora yo kw'igenekerezo ry'indwi uku kwezi kw'icumi ahanagurwa bavuga ko yabayemwo ubusuma kandi ahengamiye kuri perezida paul biya wo mu mugambwe peoples democratic movement uri ku butegetsi umushikiranganji wa, wa, umushikiranganji wa kameruni ajejwe abakozi gregoire owoya ubona avuga ko uko ari ugusamaza abanyagihugu umugwi ujejwe amatora muri kamerune warahakanye ko atabusuma bwabaye mu matora uwo murwi ufise gushika mu mpera z'indwi kugira uzobe wishuye kuri ivyo birego sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro isabwa nayo gushikiriza ingingo yafashe kuri ivyo birego imbere yo gutangaza ibiharuro vya nyuma ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa cumi tugarutse muri amerika ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje guharanira agateka ka muntu amnesty international ryagiriza leta z'ubumwe za amerika guca kubiri n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu kwankira abasaba ubuhungiro binjira bagaca binjira baca ku rubibe rwo mu manuko bw'igihugu raporo yasohotse ejo kuwa kane amnesty international iranegura politike ya amerika yishimikiza guca kubiri n'amategeko ariko itumbereye kubuza abimukira kwinjira ku butaka bwa amerika amnisirega amerika kandi kuba yarasohoye urutonde rutari rwo rw'abana batandukanijwe n'ababyeyi babo igihe binjira muri amerika hisunzwe iyo politike nyene leta ya trump ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu hagati kati waldman irahakana ibiri muri iyo raporo ya amnesty mu kuvuga ko itekubiri n'ibikorwa byo gucungerera umutekano igihugu cya leta z'ubumwe za amerika ciyemeje kuri amerika kandi perezida donald trump yashikirije ejo kuwa kane ko amerika ifise abakora amatohoza muri turukiya bariko baragerageza kumenya ivyashikiye umumenshamakuru yamuka muri arabiya saudite jamal kashogi yabonywe ubwa nyuma yinjira muri konsira ya riyade istanbul mu ndwi iheze abategetsi ba turukiya bavuga ko bemeza ko kashogi akorera ikinyamakuru the washington post candikira aha muri amerika mu ndwi iheze ariho yiciwe muri konsira iri ku murwa mukuru turukiya n'umurwi w'abakozi cumi na batanu ba arabiya sawudite kandi yoba yahowe kuba yandika amakuru ashimisha adashimisha umuhungu w'umwami wa arabiya sawudite umurwi w'abasenateri ba amerika ku munsi wa gatatu bahamagariye trump kwemeza arabiya sawudite ko izokwishura kuri urwo rupfu kandi bakagabisha ko n'ibihano bishobora gufatwa
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho aborozi n'abacuruzi b'amatungo mu karere ka nyamasheke mu burengero bw'u rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi ku matagisi bakwa ku matungo batagurishije umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaraganiye nabo reka dushikirize ibindi kuri iyi nkuru mu gihe ubusanzwe mu masoko yo mu rwanda umusoro wishyuzwa ku gicuruzwa cyaguzwe ku masoko y'amatungo yaha muri nyamasheke mu burengerazubaho bitandukanye n'ibyo aborozi ndetse n'abacuruzi b'amatungo bayashora mu masoko anyuranye y'aka karere bagaragaza ko kuvana itungo mu rugo urijyanye ku isoko bihagije ngo umusoro wa leta ube wamaze kubarwa wabona umukiriya utamubona twebwe iyo tuzanye nka hano mu isoko ikabura abaguzi kubera abaguzi babaye bakeya mu gihe wowe w'umuturage wayizanye biye ngombwa ko ugiye kwisubiza imuhira uyisorera ibihumbi bibiri n'atanu kandi utayigurisha ukajya kuyitangira na magana atanu y'inyemezabuguzi nk'uwayiguze kandi utayigurishije ntibirirwa bakubaza ngo urayakura he uyakure mu ijuru cyangwa uyakure nayo ibyo ntibibareba ubu buryo bw'imisoreshereze butuma itungo ribuze umukiriya rishobora gusorerwa inshuro zirenze imwe kugeza igihe nyiraryo azamubonera ibyo bababona nk'igihombo njyewe byambayeho nayizanye hano nyijyana nanone iriya kuri vire ni naho ntiyagugwa ndongera nayigarura hano icyo gihe cyakoze yabashije kugugwa ubwa gatatu ubwo nyisoreye birindwi n'atanu none nta kuntu ushobora kugaragaza fagitire wishyuriyeho ubushize wenda ukaba wagurisha utongeye gusura hoya ntago babyemera rwose ibyo byo ntago babyemera ni igihombo cy'umuturage cyangwa cy'umucuruzi wigiriye bamwe muri aba rero mu gihe batagurishije amafaranga yo kwishyura uwo musoro bayaguza muri bagenzi babo kubuze uyamuguriza nawe itungo rye rigafatirwa akazarivanaho yishyuye wa musoro ugeretseho n'amande ngombye kuguza magana atanu nyishubijeyo kandi pe iherena ni amafaranga amafaranga igihumbi yaruri none reba tuyishubijeyo no kuwa gatatu nzongera nyigarure nyisorere igihumbi na bibiri n'atanu iyo buze nk'ubu ngubu ngiye nkabura amafaranga yo kuyisorera itaguzwa barayifata ubu bakayifata mu mutekano hariya none nkajya gukorera amafaranga nkazatanga ibihumbi icumi byo kwigwatura iyo yageze mu isoko itungo ino ryageze mu isoko isoko biba birangiye ubwo amafaranga bayiyanditse aba baturage rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubakuriraho uyu musoro bavuga ko ari uw'akarengane ahubwo hakajya hasora uwagurishije kuko ari nawe uba wabonye icyo yaje gushaka mu isoko twe turasaba ko mwatuvuganira mu gihe ushubijeyo inka yawe nk'umuturage abaturage utagurishije ku bwo kubura abaguzi wayisohora ku buntu ikindi cya kabiri turasaba ko ibijyanye n'amaherena barabyurije babikura kuri magana atanu bigaragare ko ari ubucuruzi bibereyemo babushyira ku note y'igihumbi turasaba kugira ngo muturenganure wowe wenda ugiye kujyana umwana ku ishuri amafaranga arabuze ujya no mu idene nanone ryo kuvana inyama mu isoko si ikibazo kumva rero ibyo bintu byagakwiriye kuvaho mukatuvugira mu nzego zo hejuru wenda nabo bakagira ikintu badukora nk'abaturage kuko uba waje uyashaka kandi ukagenda nta n'ayo ubonye n'inkukayisubizayo icyakora inzego z'ubutegetsi aho muri nyamashiki uyu musoro zirawuhakana zikavuga ko baka umusoro wo gusohora amatungo mu isoko ari abacuruzi bayaguze gusa madame mukaremera marie yvonne ashinzwe ubugenzuzi bw'imisoro mu karere ka nyamashiki twishyuza abacuruzi gusa abaturage ntabwo tujya tubishyuza nkanjye nk'umugenzuzi nshinzwe kugenzura ibyo ngibyo nkareba ko bikorwa mu buryo buri byo ku buryo hagize n'umukozi ufatirwa muri ayo makosa twamuhana ariyo mpamvu umunsi ku munsi tujyayo ushobora no gusanga uyu munsi wenda hari uwashoboye gukora iryo kosa akababwa muri uwo mutego ariko uguye mu ikosa turamuhana ku buryo ntidushobora kwemera ko iryo kosa rikorwa gusa abaturage bo barakomeza kuvuga ko amatungo yose asoreshwa hatarebwe ku warishoye yaba umuturage cyangwa se umucuruzi inka y'umuturage yitashye arayisorera nge hano ndabizi ntayo barobanura yaba yaguzwe yaba itaguzwe barayisorera ikibazo cy'imisoro ihanitse irimo n'iya hato na hato gikomeza kuvugwa mu nzego zitandukanye mu rwanda ndetse bamwe mu bagitangira ubucuruzi buciriritse biganjemo urubyiruko bakagitunga agatoki ku kuba kibadindiza mu iterambere icyakora iyi myishyurize y'umusoro ku matungo atagurishijwe aha muri nyamasheke yo irasa n'inanyuranya n'ihame ry'uko umusoro utangwa ku cyinjiye temistokire mutijima ijwi rya amerika inyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc amashyirahamwe akingira ibidukikije mu ntara ya kivuye mu buraruko ariyamiriza ibikorwa byo gucukura ibitoro muri parike za virunga na salonga mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka niho leta y'ikinshasa yemeje ko igice cy'izo parike giharigwa ibikorwa by'ubucukuzi bw'ibitoro ni inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana ku itariki cumi na zirindwi z'ukwezi gushize nibwo imiryango itagengwa na leta yibumbiye mu cyiswe alliance pour les moyens d'existence vert yibanda ku gukingira ibidukikije mu ntara ya kivu y'amajyaruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo yashyikirije ibiro by'umukuru w'igihugu inyandiko isaba ko umushinga wo gucukura peteroli muri parike za virunga na salonga wahagarara ni inyandiko yatanzwe imaze gushyirwaho imikono isaga ibihumbi makumyabiri na bitatu y'abaturage batuye n'abafite imitungo mu nkengero z'izi parike zombi uburenganzira bahabwa n'ingingo ya makumyabiri na karindwi y'itegeko nshinga ry'igihugu izi parike ziri mu zimaze igihe kinini kurusha andi maparike kimeza kuri uyu mugabane ndetse yombi yanamaze gushyirwa mu murage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi n'umuco unesco kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda n'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kane kuri parike ya salonga gukusanya imikono y'abaturage yashyizwe mu nyandiko igira iti twanze umushinga wose wo kugabanya parike ya virunga n'iya salonga cyangwa gukoresha igice cyazo mu bucukuzi bwa peteroli hatitawe ku nyokomuntu n'abaturage ba kongo byatwaye amezi abiri bazenguruka abaturage bose begereye parike ya virunga binyuze muri iyi nyandiko abaturage ba teritwari za rubero nyiragongo masisi beni n'umujyi wa goma berekanye icyo basaba umukuru w'igihugu aricyo kwerekanisha ubushake bw'ibikorwa bifatika birimo gutanga umusanzu mu gukingira ibidukikije no kubibyaza umusaruro hagendewe ku mategeko y'igihugu na mpuzamahanga yo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima intumwa za sosiyete sivile zajyanye inyandiko ikinshasa zivuga ko zaganiriye n'abayobozi batandukanye barimo abajyanama ba perezida joseph kabila mu by'imibereho y'abaturage n'umuco kimwe n'abashinzwe ibidukikije mu biro by'umukuru w'igihugu bashingiye ku ijambo perezida joseph kabila yagejeje ku nteko rusange ya mirongo irindwi na gatatu y'umuryango w'abibumbye akagaruka ku bidukikije ndetse akanayobora umuhango wo gutwika amahembe y'inzovu wabereye i kinshasa muri pariki ya nsele tariki mirongo itatu z'ukwezi gushize igikorwa sosiyete sivile ifata nk'ikimenyetso cyo kubungabunga ibidukikije no kwamagana icuruzwa ry'ibikoko bibaha icyizere ko umukuru w'igihugu azabaha akanya bakaganira imbonankubone ku mpungenge zayo ku baturiye pariki za virunga na salonga mu itangazo rigenewe abanyamakuru sosiyete sivile isaba umukuru w'igihugu gutesha agaciro iteka rye nimero icumi akarongo kaberamye zeru mirongo ine ryo mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi rigena ubuso bwahoze ari parike buzacukurwamo peteroli mu rwego rwo gushimangira politiki yo kurengera ibidukikije no kubahiriza amasezerano y'iparazwi nka cop 21 arebana n'imihindagurikire y'ikirere yashyizweho umukono n'ibihugu ijana na mirongo icyenda na birindwi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba amaze kwemezwa burundu n'ibihugu ijana na mirongo inani n'umunani aya masezerano asaba ibihugu gukora ibishoboka byose mu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere mu rwego rwo gukoma mu nkokora izamuka ry'ubushyuhe bw'isi kubera ibikorwa bya muntu bukava kuri dogere celsius ebyiri bukazagera kuri dogere celsius imwe n'igice mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ijana iteka rya perezida ryo mu bihumbi bibiri na cumi rigena hegitari zisaga ibihumbi ijana na mirongo irindwi nk'ubuso buzacukurwaho peteroli bingana na makumyabiri na rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'ubuso bwose bwa pariki ya virunga imiryango yigenga itandukanye ntiyahwemye kugaragaza akaga kabaho mu gihe ubu buso bwacukurwaho peteroli harimo no gukendera kw'ingagi zo mu birunga zisigaye ari mbarwa uretse imiryango yigenga ariko n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bigaragaza aho gukora ubucukuzi bwa peteroli muri izi parike zombi byakururira isi ibibazo bitoroshye raporo yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu y'umuryango world wide fund for nature wita ku bidukikije yagaragaje ko kongo yajya yinjiza asaga miliyari y'amadolari buri mwaka kandi igatanga akazi gahoraho ku bantu ibihumbi mirongo ine na bitanu mu gihe yasigasira ibidukikije kandi igateza imbere ubukerarugendo aho gukora ubucukuzi bwa peteroli bwateza ingorane iyi raporo kandi yavugaga ko uretse peteroli ubukerarugendo bwonyine bwakwinjiza miliyoni zisaga magana abiri na mirongo itatu z'amadolari uburobyi bukinjiza miliyoni mirongo icyenda ingomero zikinjiza miliyoni icumi izindi serivisi zo zikinjiza agera kuri miliyoni mirongo itandatu n'enye z'amadolari mu gihe kubungabunga umutungo kamere kubw'ibisekuru bizaza wabarirwaga agaciro ka miliyoni magana arindwi z'amadolari buri mwaka ni ibintu ariko ku rundi ruhande ababikurikiranira hafi basanga ari inzozi zitazigera ziba impamo kubera umutekano muke uterwa n'imitwe itabarika y'abarwanyi basimburanye ntawe muri aya mashyamba abaturiye inkengero z'izi pariki basaba ubutegetsi bwa kinshasa guhagarika imishinga yose ijyanye n'ubucukuzi bwa peteroli kuko ariho bafite imitungo ibabeshejeho claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc e, tugaruke mu rwanda aho sentare y'ubucuruzi kigali yatanguye kuburanisha urubanza rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amatagisi n'amakori n'abanyamitahe n'ikigo ptc urubanza rwahagaritswe rugitangura umushingwamanza w'abanyamitahe metre rwagatare janvier yerekanye ko rutigeze ruca mu nama ntegura rubanza nk'uko itegeko ribitegekanya umumenyeshamakuru wacu ari kigali asumutakaboyi yaduteguriye iyi nkuru abanyamigabane barezwe muri uru rukiko ku isonga haza madamu mukangemanya aderine umugore wa nyakwigendera rwigara sinapolo bivuga ko yihariye imigabane igera kuri mirongo inani na gatanu ku ijana harimo umukobwa w'uwamahoro ane hakaza abandi banyamigabane bakomoka mu gihugu cya kenya abanyamigabane bose bari bitabye urukiko bahagarariwe na metere rwagatare janvier ikigo cy'imisoro kiregaba abanyamigabane ko bacunze nabi uruganda rukora itabi rya promiya Tobacco Company bigatuma inanirwa kwishyura imisoro Rwanda Revenue isaba urukiko ko rwategeka aba banyamigabane kugira uruhare mu kwishyura imisoro iki kigo kiyibereyemo nubwo ababuranyi bose bari bitabye urukiko haba ku ruhande rwa Rwanda Revenue ndetse n'uruhande rw'abanyamigabane ba PTC urubanza ntirwabashije gukomeza kuko uwunganira aba banyamigabane Metre Rwagatare Janvier yagaragarije urukiko amategeko yirengagijwe Metre Rwagatare yabwiye urukiko ko uru rubanza rutigeze rubanza gucishwa mu nama ntegura rubanza uyu munyamategeko agasobanura ko iyo iyi nama iza kubaho bari gusaba ko uru rubanza rwahuzwa n'urundi ikigo ptc cyarezemo rwanda revenue authority ku kigerekaho imisoro y'umurengera metero rwagatara agasobanura ko ibi bitashobotse kuko habayeho kwirengagiza amategeko nta byinshi byigeze bivugirwa mu rukiko gusa umucamanza yavuze ko bagiye kubanza gusuzuma izi nzitizi bakazasoma imyanzuro y'uru rubanza tariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi abakurikirana hafi uru rubanza rwanda revenue iregama abanyamigabane ba ptc bemeza ko mu gihe uru rubanza rwanda revenue yashobora kurutsinda izaba ibonye uburyo bwo kugaruza amafaranga ivuga ko ptc yanyereje idatanga imisoro rwanda revenue izaba ibonye uburenganzira bwo gufatira indi mitungo y'aba banyamigabane bandi mu gihe ibyagurishijwe mbere bitabashije kurangiza umwenda rwanda revenue yishyuza ptc kugeza ubu ibizwi byamaze kugurishwa muri cyamunara ni itabi ryari mu bubiko bw'uruganda ndetse n'imashini zifashishwaga mu gukora itabi byose byaje kwinjiza amafaranga angana na miliyari ebyiri na miliyoni magana atatu gusa aya mafaranga aracyari make cyane ugereranije n'ingano y'umusoro iki kigo kiyakusanya kivuga ko itishyuwe n'uruganda ptc mu gihe imitungo y'uruganda yose isa n'iyamaze kugurishwa hakwibazwa aho miliyari zisaga eshatu zisigaye zizaturuka birashoboka ko aba banyamigabane baregwa gucunga nabi uyu mutungo w'uruganda bazagira uruhare mu kwishyura umwenda usigaye mu gihe urukiko rwaba rubahamije uruhare mu micungire mibi y'uruganda ari nayo yabaye impamvu rwanda revenue ivuga ko iki kigo kitabashije kwishyura imisoro umuryango wa rwigara wakomeje kugaragaza ko utemera uyu mwenda ko ari ibintu bageretsweho na rwanda revenue uyu muryango nawe ukaba warareze rwanda revenue mu rukiko ugaragaza ko iki kigo cyabageretseho umusoro w'umurengera asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho abarimyi b'inyanya bo mu makomine agize intara ya cibitoke intara yimbukamwo cyane icyo giterwa batagiraho bashorera umwimbu wabo iyo hageze kwimbura muri kino gihe inyanya arirya nawe muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abazishorera mu isoko iri ku mugwa mukuru mu rugombo bataguriwe bazisiga mu isoko zikazohaborera bagatahira kuzita ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yishikiye mu isoko ya rugombo
turi mu isoko ya rugombo mu kibanza kidandarizwamwo amatomate imyidogo ni myinshi ku barimye bashima ko bimbuye bihagije ariko bataronka ababagurira bavuga ko n'abagiriwe ibakwe bakabagurira baronka intica ntikize aba ni bamwe mu bayazi n'ijwi rya amerika
twabuze aho tuzishira n'aho tuzijana inyanya ntaho tuzi ko turaziteranya ifashe nabi kubibona ni ukunyena n'amarira n'amarira n'ayandi gusa ntaho dufise aho tuzitwara iyo kote buyanyu yo yabaye amakororo kw'itomati inyanya zabuze isoko verema zataye isoko dusigaye tugurisha igihumbi igihumbi twarapfutse mu murima inyanya ntizikironka isoko abo barimyi b'itomate barira rukajana bavuga ko iyo baguriwe badaheza ngo baronke ayo bakoresheje mu kuzirima iyo atari mu yimbura nk'irya kino gihe bavuga ko agatebo bakagurisha gushika ku bihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi ariko muri kino gihe ubapfuye agasoni ataba arenze igihumbi inyanya nta kigenda kubera yuko amafaranga twakoresheje yose yaguye mu isoko ribi twaguze umuti w'ibihumbi icumi tugura ifumbire tugura ibiki mugabo tugasanga nta n'ikintu na kimwe turi kudukorera n'amafaranga y'abakozi yose yaguyemo ntacyo dukura ahubwo twinjira no mu nzu tukazana ayandi mahera tukariha be n'imodoka yawe umuryango ucubaho nabi kubera twagiye turafata n'amadeni menshi dukoresha mu mirima twahombye bamwe turi mu guta twomoke amafaranga twakoresheje ni menshi mugabo amafaranga ntitworonka naho isoko ni mbi cyane ni ukuvuga jewe nawukoresheje amafaranga angana n'imiliyoni zibiri n'ibihumbi majana atatu mugabo ndabona ko umenga n'umuriyoni umwe sinzohava ndawukuramo tubone ukuntu bizogenda ahubwo n'ideni twafashe turabona ko bazohava badufunga kuronswa ihinguriro ry'amatomate muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi niyo nyishu kuri ico kibazo nk'uko aba bavuga ko umwimbu wabo bawusesa mu isoko bavyemeza nukuri nibatugirira ikigongwe natwe ariko n'ibintu twarimye yuko vyotuvaho bigasohoka turabona ko turonka ubuzima nk'abandi dusabye leta imenye ngene tuzanira iyo mashini yo guhingura itomati zihingure turabe ko tworonka basi na gatoya izine yarubatswe mugabo ntabwo iratangura gukora tubona icyayihagaritse gituma itokora twebwe nk'abarimyi b'itomate tubona ko leta yotugirira inguvu iyi zine yubatswe igashobora gutangura gukora kugira ngo natwe tuharonkera akarusho navuga yuko yadutebeye kugira ngo baturabire ukungene twabigenza hama badufashe barabe yuko natwe abarimyi twatera imbere abategetsi bo ku rwego rwa komine rugombo baratahura ingorane bamwe mu bo barongoye barimo amatomati bafise patrick icyo yitungiye ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe iterambere nibyo ko abarimyi bariko baridoga kuko umwimbi w'itomati mwisozi wabaye mwinshi ariko twebwe turahimiza cyane abarimyi b'amatomati kugira ngo zimwe bashobore kudushora mu isoko ku kibazo kijanye n'ihinguriro ry'amatomate ubajejwe intwaro avuga ko ishyirahamwe kapade ryigisha iby'uburimyi ririko rirashinga iryo hinguriro kandi ko rigiye gukorana n'abo barimyi asaba abo barima ico gitegwa kwijukira imbuto zimeze neza kandi zitanga umwimbu wikika rero icyo twabahanura ni uko borima imbuto zibikika kuko ziriho bakamenya n'uburyo bwo kubibika narya ko twagiriye ubuntu hari n'ishyirahamwe kapade ryatubakiye akayizini ko guhingura isosi y'itomati tomati bene igihugu barima usanga ari tomati atari tomati zo mu ruganda ariko bobo bakeneye itomati va ruganda kugira ngo bashobore guhingura twahimiriza abanyagihugu ko borima itomati zishobora kuja guhingurwa mu iyo sosi twabahimiriza cyane cyane ko bogenda bakavugana n'abo bagoronome babo bakaberekera ko bazigura izo mbuto kugira ngo ntibasubire kurimira ubusa ijwi rya amerika ryarishikiye ahari iryo hinguriro abahakorera bamenyesheje ko ririko rirageragezwa mu minsi iri imbere rishobora kwakira umwimbu w'amatomate mu ntumbero yo kuwuhingura mu ntara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika i washington dc birabandanya dusubiye mu rwanda umutambukanyi wa boniface twagirimana rehema uwimana yagiye gutabaza mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiro vy'umushikirizamanza mu rwanda rib kugira bamufashe kurondera umugabo wiwe mu kiganiro na mugenzi wacu thomas kamirindi yatanguye avuga uko bamwakiye
najyanye ikirego kuri ribu banyakiriye nagiye muri sekeretariya niho natanze iretere ibarwa ibarwa ubwo bayakiriye nta kindi kintu bambwiye ariko gusa bayakiriye bantereraho akizedoresebusiyo ko bayibonye ubwo ni ukuvuga hari nawe urukaratasi wajyanye rwerekana yuko ibarwayi bawe bayibonye
ndarufite ariko ubwo nagiye no muri minisiteri y'ubutabera ko nabo nabamenyesheje nabo banyakiriye nabo muri resebusiyo banyakiriye no kuri dorowa dorome nabo nabashyiriye kopi ni ukuvuga komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu
nabo nabashyiriye kopi nabo bayakiriye nabo bantereraho ko babibonye n'urwego rushinzwe amagereza mu rwanda nabo nabahaye kopi
ariko muri abo bose ntawigeze akubwira ati tuzakora iki n'iki mbese watanze amabarwa gusa barayakira bakubwira ko bayakiriye uritahira madamu w'imana rehema agaheka tubanye gatoya ni inkuru tuzakomeza gukurikirana urakoze cyane namwe murakoze cyane inshuti mwese murako mukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.